iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye gutandukana ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu burundi nyine komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge seve yatangiye kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu cyangwa uwundi mu gihugu cyose turashikana nk'abantu bashika ibihumbi barenga cumi na kimwe Pierre Claver Ndayicariye ni perezida wa Sever. Ejo kuwa gatatu u Rwanda rwijihije umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa. Abarundi batahuka bava mu buhungiro muri Tanzania baragenda biyongera, naho muri Sudani intambara imaze kwirukana mu byabo abaturage barenga miliyoni eshatu. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. amakuru yo hirya no hino ku isi muri sudani intambara imaze gukura mu ngo zabo abantu barenga miliyoni eshatu barimo ibihumbi magana arindwi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi ni umuryango w'abibumbye ubitangaza fideli niyo ngabo abantu barenga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane barahungiye mu bibanza bitekanye kurushiriza hagati mu gihugu nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira abandi bagera ku bihumbi amajana indwi na mirongo itatu n'umunani bahungiye mu bihugu bibanyi igihugu ca misiri nico cakiye igitigiri kinini c'abo bantu bahunze ni ukuvuga barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na bitanu n'amajana atanu gikurikirwa n'igihugu ca cade n'abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu n'umunani hagakurikira sudani yo mu mpanuko n'abarenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'amajana umunani abarenga ibihumbi mirongo itandatu na bibiri bahungiye muri etiyopiya abarenga ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana indwi muri centre afurika mu gihe abagera ku bihumbi bitatu bahungiye muri libiya abarenga ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana by'abavuye mu vyabo baturuka ku mugwa mukuru khartoum mu gihe abagera ku bice icyenda ku ijana bava mu ntara ya darfur yo mu burengero umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu haitman mohamed ibrahim mu kwezi guheze yatangaje ko ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'inteko n'inteko ziyongoye kuri leta yahitanye abantu barenga ibihumbi bitatu ikomeretsa abandi barenga ibihumbi bitandatu yamara abaganga n'abaharanira agateka ka muntu bavuga ko igitigiri nyakuri c'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru kurushiriza ingwano muri sudani yarageramiye icizere cari kihari co kugarukana ikiringo mfatakibanza cari gushikana igihugu kuri demokarasi muri kenya abaturage bari mu myigaragambyo ejo bahanganye n'abapolisi babatera amabuye baramagana izamuka ry'imisoro fideli niyonga barakomeza abapolisi barashe imyuka ibabaza mu maso kugira bashwiragiza abari mu myerekano ku mugwa mukuru nairobi igisagara kirimwo ikivuko ca mombasa no mu bindi bisagara bitari bike umuvugizi wa raila odinga yatangaje ko vyari bitegekanijwe ko ashikiriza ijambo abamushigikiye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu odinga yarayoboye imyerekano itari mike mu ntango z'uyu mwaka yari igenewe kwiyamiriza ubuzima butera buzimba kurushiriza n'ivyo avuga ko ari amahinyu yabaye mu matora aheruka kuba muri kenya ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi kwabereye ibarabara rikuru rihuza umugwa mukuru Nairobi n'ikibuga c'indege mpuzamakungu abantu batari munsi ya batandatu barishwe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'amatagisi riri mu itegeko ry'amafaranga leta izokoresha ryatewe kw'igikumu na perezida william ruto mu kwezi kurangiye abatavuga rumwe na leta bavuga ko iduzwa ry'ayo matagisi bizokongereza ububabare bw'abanyakenya mu gihe benshi muri bo basanzwe bageramiwe n'ibiciro by'ibintu ngenderwako biri hejuru tuve muri kenya tujye muri afurika y'epfo aho abantu batatu bitwaje imbunda binjiye mu rugo kuwa kabiri nijoro barasa abari bahari bahitana batandatu bakomeretsa abandi bane oriyani itanga ishaka kugeza ubu abakekwa ntibarafatwa ariko igipolisi kimenyesha ko igikorwa cyo kubahiga cyatanguye igipolisi kimenyesha ko abagabo batanu n'umugore umwe bishwe mu iraswa ryabaye ku munsi wa kabiri hongera hakomereka uwundi mukenyezi umwe umuvugizi w'igipolisi koroneli presila naidu yavuze ati amakuru dufise ni uko abagabo batatu batazwi binjiye mu rugo bararasa ku bantu bari mu rupango canke ku nzu iri hafi yaho yongera ati abakenyezi babiri bararasiwe ku rugi rwinjira urupangu umwe muri bo urusasu ruramufata uwundi arakomereka igipolisi kivuga kandi ko icatumye abo bantu baraswa ntikiramenyekana igihugu ca afurika y'epfo ni kimwe mu bihugu bigigwamwo ubwicanyi cane ku isi abantu bashika ku bihumbi bibiri amajana atandatu na mirongo ibiri n'icenda barishwe barashwe mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka nk'uko ivyegeranyo vya leta bivyerekana ivyo bisigura ko hicwa urugero rw'abantu mirongo itatu buri munsi hamaze iminsi haba ibitero vy'iraswa ry'abantu ku bwinshi muri afurika y'epfo harimwo bitatu vyabaye mbere y'ico kibaye kuri uyu wa kabiri mu bindi bitero biherutse kuba mu kwezi kwa mbere abantu umunani bararashwe bikomeye aho bari bari mu rubanza rwo kwigina umunsi w'amavuko mu ntara ya kepe mu buseruko ikindi gitero cyagizwe mu kwezi kwa kane cyahitanye abantu cumi baturuka mu muryango umwe muri bo harimwo umwana akiri muto ahandi naho igitero cyagizwe mu kwezi guheze mu kibanza cy'uburaro bw'abagabo abantu umunani barahasize ubuzima hararaswa n'abandi batari bake ijwi rya amerika inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubutabarane wa otan yaraye irangiye i vilnius umurwa mukuru wa lituania yashyizeho inama y'abareshya mu rwego rwo hejuru hagati ya otan na ukraine umunyamabanga mukuru wa otan jens stoltenberg yatangaje afunguriye inama yitwa nato ukraine council mu cyongereza ko ari urwego ukraine n'ibihugu bigize otan bazajya bahuriramo mu buringanire bazajya bungurana inama igihe habaye ikibazo cy'umutekano kandi bafatira ibyemezo hamwe ati ukraine igeze ku irembo rya otan neza neza kurusha mbere mu bihe byashize hongiriya yamye itambamira umugambi w'ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati ya otan na ukraine ubu noneho nta gihugu kizabishobora stoltenberg yasobanuye ko ari we bwite na perezida volodimir zelenski bazajya bitumiriza inama nta wundi banyuzeho ati iki ni gishyashya ni intambwe ikomeye ya politiki yo koroshya gufata ibyemezo uburusiya bwari bufitanye na otan bene uyu mubano neto russia council warahagaze uburusiya bumaze kwigarurira intara ya crimea muri ukraine mu bihumbi bibiri na cumi na kane bumaze gushoza indi ntambara kuri ukraine mu mwaka ushize noneho otan yafashe icyemezo ko idashobora gukomeza gukorana n'uburusiya isesa iyi nama neto russia council mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube instagram na facebook ni kuri voa radiyo yacu noneho tujye mu biyaga bigari mu burundi komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge severe mu magambo ahinnye y'igifaransa yatangiye kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bahishe cyangwa banga ko bagenzi babo badasangiye ubwoko bicwa ni inkuru ya eroge wirikaneza umukuru w'umurwi severe yashimye gutangurira ico gikorwa ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura pierre claver ndayicariye yasiguye ko iki gikorwa giteganywa n'ingingo ya gatandatu igenga umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi n'ingingo ivuga ko abarundi n'abanyamahanga bitanze mu gukingira abari bageramiwe n'ubwicanyi babwirizwa kumenyekana kandi imyidondoro yabo igashirwa habona bafatwa nk'inkingi z'ubuntu pierre claver ndayicariye avuga ko n'abarokowe bifuje ko babagiriye neza bamenyekana kubwiwe ntaho bitaniye no gukiza canke gukingira igihugu gihugu inyuma y'ibiganiro kuri uyu wa gatatu yabwiye abamenyeshamakuru itigiri byamaze kumenyekana amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu canke uwundi mu gihugu cose turashikana nk'abantu bashika ibihumbi barenga cumi na kimwe bamwe mu barokotse mu bwicanyi bw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi barimo metre fabien segatwa igico c'akaba n'inararibonye mu mwuga w'ubushingwamanza mu burundi no ku mugabane wa afurika bari batumiwe amagara afise afise uyu munsi ayakesha musenyeri joachim ruhuna yahoze atwara dioseze nkuru ya gitega hagati na hagati mu burundi ubu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu yishwe n'inyeshamba uwundi akesha ubuzima ni musenyeri evariste ngoyagoye yahoze atwara dioseze nkuru ya bujumbura aherutse gukukuruka yabashingiye intaha ikomeye abantu bihebeye imana bagendera ijambo ry'imana baratandukanye n'abandi mu buzima ntawovuga yuko nyakubahwa nyakwigendera musenyeri ubuna canke nyakubahwa ngo yagoye yabigize ngo nuko hari ikintu do plus azoronka iwanje iseminari nkuru y'i bujumbura yaratubereye icigwa y'uko umuntu icyo yemeje ashobora kugikora uwundi yashingiwe intahe ni padiri Charles Gahebe yarafunzwe kubera gukingira abahutu padiri Firmin Nahayo ari mu bo yatabaye uwakijijwe mbere yemeza ko yagumye no mu mabanga yiwe y'ubuyobozi bw'amashure icya mbere cyabimutumye patire karori gahebe bitumwe n'umutima wo gukunda imana no gukunda abantu kenshi yarakingiye jewe nayo firimato ndarokoka ndahangama nkomera amashyi basaba abasi baramaramara njya mu bana ndarera abana ubu byaratugoye uwo mwaka igihugu cyari cyahiye ndahitiza ndahitiza ndahitiza Gervais Nibigira icegera c'umukuru w'ishirahamwe RCPR ihani agateka ka kiremwamuntu bakaba no bacitse ku icumu mu bwicanyi bwa mirongo icenda na gatatu bwibasiye abatutsi arashimishwa n'intambwe umurwi Sever uteye gusa asanga hakiri agahaze byari byiza yuko habaho kwerekana abo bantu hari ico bafasha kugira ngo barokore ubuzima bikuvwa nuko ikozwe mu bi- mu gihe ubona yuko uwo mugwi utemera yuko habaye ubwicanyi ku bantu b'ubwoko bumwe cyane cyane bw'abatutsi ariko kwemeza yuko hapfuye abahutu gusa ntibizoza bitanga ukunywana kw'abarundi mu gihe uwo mugwi uhengamiye ku mugwi umwe w'abarundi ndayicarira mutse umurwi Sever yavuze ko amatohoza azokorwa yo kumenya inkingi z'ubuntu z'ukuri azitonderwa bitewe n'uko hari abantu bakijije abandi mu duce tumwe tumwe bageze ahandi bakiha inkumbi uwakijije abandi si umwe akiza babiri bukeye yica batanu si umwe akiza cumi bukeye yica mirongo itanu twaramenye abantu bakize kubera bagiye kuba abashumba abacakara mu miryango ya naka imyaka n'iyindi igahera kandi baracariho umunyamategeko segatwa nawe yibukije ko musenyeri ruhuna kugera umunsi yicwa ikigo ciwe cari ubuhungiro n'amakiriro kuri bose ni ukuri ibyo mvuze gusa ibyo mu mirongo indwi na kabiri mugabo murengera abandi igihe yari musenyeri igitega aho yabakijije abari bahungiye iwe kuko iwe kwa musenyeri rubona hama ari ahantu hahungirwa n'abantu bagowe batafise iyo baja baja kwa musenyeri rubona urutonde rw'abitangiye abandi umurwi sever nturarusohora kugira ruje ahabona buri wese arubone ruracerekeye kandi gusa urwimo rw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ijwi rya amerika ntiryamara kumenya bamwe bamwe mu bakiriho rizobaganiriza kugera ubu igihugu ntaco giteganya nk'agashimwe ku bantu barokoye abandi mu ntambara zagiye zikurikirana mu burundi no ku munsi mukuru wo kwikukira aho hatangwa ubushimwe ku bantu batandukanye harimo n'abanyamahanga baba bafashwe nk'abakoze ibikorwa by'ubutwari mu bisata bitandukanye ntibaba barimwo n'itegeko rya sever ntaco rivuga ku bijanye n'ingororano mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umurwi sever wasavye inama nshingamateka na nkenguzamateka kwemeza ko ubwicanyi bw'ibihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu burundi mu nyuma perezida evariste ndayishimiye yatangaje ko hataragera k'ubwo bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi bwitweho nyabwoko asigura ko ingaruka mbi mu gihugu hakiri ibikomere vya kahise zishobora kuba nyinshi eroje buri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika tujye mu rwanda u rwanda rwaraye rwijije umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa kimwe no ku mugabane hose narwo rufite ikibazo cy'akayabo k'imari rutakaza iba yabonetse mu buryo bwa ruswa ikajyanwa kubitswa mu bihugu bikomeye asumita kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye
urwego rw'umuvunyi ari rwo rufite mu nshingano guhangana n'ikibazo cya ruswa rwifatanije n'abayobozi kuva ku rwego rwo hasi kugera ku buyobozi bw'umujyi wa kigali mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa umuvunyi mukuru nirere maderena yatangaje ko mu rwanda hagaragara abakora ruswa yerekana n'aho ayo mafaranga akurwa ayo mafaranga cyangwa ava mu mu bikorwa navuga bitemewe aku- aturuka cyane cyane ku bikorwa bijyanye na iterabwoba ahantu hari umutekano mukeya cyangwa no kuri ruswa nyirizina ah, no mu masoko ya leta Ah, usanga kenshi kuko baba bazi ko aturutse ku byaha nyine ajya ku- nko guhishwa nko kuyahisha ah, mu bikorwa bi- hanze aho bavuga bati hariya ntawe uzadukurikirana cyangwa imitungo hanze nta mazina y'abantu baba barafatiwe muri ibyo bikorwa ndetse n'umubare w'amafaranga yaba yarabikijwe hanze umuvunyi mukuru yashyize ahagaragara bwana bizimana patrick ukuriye ishami rishinzwe kurwanya ruswa ku rwego rw'umuvunyi yagaragaje ko ibikorwa by'abayobozi ba afurika basahura ibihugu byabo biri mu bikenesha uyu mugabane impamvu ikeneye gukorera ruswa kuko iyo turebye umutungo kamere afurika ifite iyo turebye ibibazo bitandukanye eh, biri eh, navuga muri afurika biterwa na ruswa ariko ruswa nayo igaterwa n'ubuyobozi Eh, birumvikana biriya bihugu byateye imbere bikoresha afurika ariko kuba bakoresha afurika bagendera ku ntege nke twebwe dufite ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere rgb bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ku byuho bya ruswa biri mu nzego z'ibanze bugaragaza ko abaturage bishimira serivisi bahabwa bari ku kigero kingana na mirongo irindwi na gatandatu n'igice kimwe ku ijana serivisi z'ubutaka n'imiturire nizo ziri hasi ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana abayobozi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ari naho habarizwa inzego z'ibanze bakemeza ko imvugo umuturage ku isonga ikiri mu magambo gusa semwaga angelo umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe ubugenzuzi bw'inzego z'ibanze ntabwo imvugo y'umuturage ku isonga iraba ingiro nitumara kuyigira ingiro buri muntu wese akumva yuko turi abakozi b'abariya abaturage ibi bibazo bizakemuka mwicare mutekereze uburyo abaturage bari bubyumvemo neza ijwi rya amerika ntiryabashije kuvugana n'ubuyobozi bw'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda kuko abayobozi b'uwo muryango bagiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ku rwego rwa afurika wabereye arusha muri tanzania gusa uyu muryango wari uherutse gusohora icyegeranyo mu mpera z'umwaka ushize ku gipimo cya ruswa mu rwanda uyu muryango wagaragaje ko amafaranga yatanzwe nka ruswa ngo umuntu abone serivisi yiyongereye aho agera kuri miliyoni mirongo itatu n'umunani z'amafaranga y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu gihe muri bibiri na makumyabiri na rimwe yari miliyoni cumi n'enye naho muri bibiri na makumyabiri aba miliyoni cumi n'icyenda ikindi cyagaragaye ni uko abakora ruswa ari abantu binjiza guhera ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu na kimwe ku kwezi bikaba bivuze ko abakene aribo bakwa ruswa ngo bahabwe serivisi bityo bakadindira mu iterambere muvunyi mukuru yatangaje ko ibihugu bya afurika bitakaza buri mwaka miliyari mirongo inani n'umunani n'ibice bitandatu y'amadolari y'amerika mu bikorwa bifitanye isano na ruswa gusa nta mwihariko w'ingero uyu muyobozi yagaragaje ureba u rwanda ku bijyanye n'u rwanda iteko rya bibiri na cumi n'umunani ryo kurwanya ruswa ryagaragaje yuko mu byaha bya ruswa harimo kudashobora gusobanura inkomoko y'umutungo iyo udashoboye gusobanura inkomoko y'umutungo ufite bihita bibarwa nk'icyaha cya ruswa ya mafaranga ushobora kuba wabonye mu buryo butemewe cyangwa wavanye muri ruswa azagaruzwa kimwe n'ibyo yakomotse nimba ari inzu waguze niyo wayigura hanze bikamenyekana icyo gihe iragaruzwa umutungo wamenyekana ko uri hanze umutungo urafatiwe ukagaruzwa harimo nk'ibibazo byagiye biba nk'amafaranga agiye yibwa ari kuvurusa z'abanyeshuri amafaranga mu mabanki akagenda agaruka muri bibiri na cumi na gatandatu impapuro zigaragaza amabanga y'imitungo y'abantu bakomeye ku isi yiswe panama papers yagaragaje ko hari abantu begereye perezida paul kagame bigwijeho imitungo ikabikwa mu mahanga muri abo harimo generali manuel ndahiro wigeze kuba umujyanama mu by'umutekano w'umukuru w'igihugu n'umunyemari hatari sekoko icyo gihe leta y'u rwanda yamaganye ibyatangajwe muri izo mpapuro zakozweho ubushakashatsi n'abanyamakuru hirya no hino ku isi amasezerano yo gukumira ruswa ku mugabane wa afurika yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi hemezwa ko buri tariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa karindwi hazajya hizihizwa umunsi wo kurwanya ruswa ku mugabane wa afurika u rwanda rwawizihije kuri uyu wa gatatu asunta kaboyi ijwi rya amerika i kigali turacyari mu rwanda abanyamategeko baregera indishyi mu rubanza rwa ive kamuronsi bihana umucamanza mu rukiko rukuru ntibashaka ko ababuranisha eric bagira ubusa aratubwira impamvu umucamanza akinjira mu cyumba cy'iburanisha umugore wa nyakwigendera fabiye twagiramungu akamukubita amaso yahise agira impungenge ku butabera buboneye bwazatangwa muri uru rubanza nk'uko abanyamategeko bunganira baregera indishyi babibwiye umucamanza ni madamu sauda murererehe umucamanza mu rukiko rukuru ni urubanza rw'ubujurire ku rupfu rwa fabien twagiramungu wapfuye agonzwe na ive kamurosi mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hano i kigali abanyamategeko jean bosco ntirenganya sefu na mugenzi we milton nkuba munyandatwa basabye umucamanza ko yakwibwiriza akivana mu rubanza bavuze ko ari urubanza rurerure mu bihe bitandukanye rwavuzwemo byinshi kandi rukavugwamo benshi umucamanza yabasabye ko bareka icyo yise ubwira mu rukiko bakavuga mu mazina abo bavuzwe muri dosiye ya kamuronsi ku isonga bibukije umucamanza murererehe wo mu rukiko rukuru ko afitanye ubucuti bwihariye na madamu francoise mushimiyimana ukorera ku rwego rw'ubushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo kuba uwo mushinjacyaha ariwe wateguye dosiye babonamo kubagama bagasanga uyu mucamanza adashobora kuyiburanisha madamu murererehe yavuze ko yahawe n'umuyobozi we kuyobora iburanisha bityo ko icyo bumva kibabangamiye bakigaragaza bishingiye ku ngingo z'amategeko batazuyaje abanyamategeko bahise bihana umucamanza yategetse ko bagenda bakandika isobanurampamvu z'ubwihane bakazazishyikiriza urukiko rukazisuzuma rukazifataho umwanzuro abunganira uruhande ruregera indishyi basobanura ijwi rya amerika izo mpamvu nyamukuru badashaka umucamanza murererehe basobanura ko uwo mushinjacyaha yagombye kuba yarafashe iya mbere mu kujurira dosiye yaregeye ariko ahitamo kuyirenzaho uruhu rw'amazi bavuga ko ubwo uyu mucamanza yakoraga ubukwe umushinjacyaha bashyira mu majwi ariwe wari wamwambariye amuhagarariye azwi nka marene we hari amafoto agaragaza abo bagore bombi amwe biboneka ko bari basohokeye ku mazi andi agaragara ko bari mu bukwe ni amafoto ijwi rya amerika itabashije kugenzura umwimerere wayo aba banyamategeko bavuga kandi ko kamuronsi uregwa kwica agonze twagiramungu avuka mu gace kamwe na egide nkuranga wahoze akuriye umuryango wibuka ni mu gihe nkuranga ari umugabo wamushimiye imana umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa gasabo mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa fabien twagiramungu abamwunganiye ku rwego rwa mbere bavuga ko kamuronsi yamugongeye ikagugu hazwi nko kwa ndengeye yabigambiriye bavuga ko ubwo twagiramungu yari avuye muri siporo kamuronsi yamugongesheje imodoka arangije ayinjiza mu gipangu vuba na bwangu asaba umukozi ko ayoza akayihanaguraho amaraso abunganira uruhande rwa kamuronsi nabo bakavuga ko yamugonze kubw'impanuka bashimangira ko yari yaraye mu kabari ashobore kuba yarabitewe n'ubusinzi uruhande bahanganye rukavuga ko muri icyo gihe utubari tutari twemerewe gukora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane bakavuga ko aho yamugongeye hari za kamera zo ku muhanda zifashishwa mu kurinda umutekano gusa ngo ababishinzwe banze kwerekana videwo igaragaza uko byagenze ikindi bashingiraho icyo bita akagambane mu rupfu rwa twagiramungu bavuga ko yari umugabo wari ufite kompanyi zitsindira amasoko akomeye ya leta bakavuga ko abanyamigabane be babaye aba mbere mu kwishyurira uregwa ikiguzi cy'abanyamategeko bamwunganira mu mugambi wo kuyobya uburari ku byabaye umunyamategeko pierre celestin buhuru umwe mu bamenyerewe mu manza zikomeye ari mu batangiranye n'uru rubanza gusa kugeza ubu nta cyunganira uyu muryango yasobanuriye ijwi rya amerika uko byamugendekeye mbese habaye nk'ikintu cy'iterabwoba so bagashaka no kurikora no kuri metero buhuru hari n'andi magambo bavugaga ngo kubera ko bamwishyizemo metero buhuru bashobora kuza guhemukira bakamwica bakaba bamugira nka twagira mu ngufu biyani bakazamo ibintu by'amarangamutima mbese bisa nk'aho bashaka kugaragaza ko metero buhuru yaba yaragize uruhare mu rupfu rwa twagiramungu yaravuze bati metero buhuru atazajya kugira n'ibibazo reka tumuvane muri uru rubanza twagiramungu wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu rwego rwa dogitora mu bidukikije yari afite n'akabari gakomeye two shot club mu mujyi wa kigali bamwe batekereza ko iyo mitungo ye yaba yaramubereye intandaro yo kubura ubuzima hari abagabo batatu bakunze gushyirwa mu majwi mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo ko baba bari inyuma y'icyo uruhande rwa twagiramungu rwita ubugambanyi ku rupfu rwe umugore wa nyakwigendera madamu vivine wera avuga ko bose uko ari batatu bari bafitanye umubano wihariye n'umugabo we na cyane ko bari bafitanye imigabane mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubundi bushabitse madamu wera yatubwiye ko babiri muri abo bagabo bari barabyaye muri batisima abana ba nyakwigendera magingo aya iyo miryango yasangiraga kabisi n'agahira areba nayo ingwe inzira zabyaye amahari n'ibikorwa byabahuzaga buri ruhande rukwarwo kamuronsure wa kwica agonze twagiramungu umugore wa nyakwigendera avuga ko mu bundi buzima ntaho yari amuzi mu magambo ye ati nkurikije uko nabyumvise yaba yarakoreshejwe mu kunyicira umugabo mu mpera z'umwaka ushize urukiko rwisumbuye rwa gasabo rwahanaguyeho kamuronsi icyaha cyo kudatabara umuntu uri mu kaga rwamuhamije icyaha cyo gusibanganya ibimenyetso rumukatira igihano cy'igifungo gisubitse cy'imyaka ibiri no gutanga ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atanu bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika imibare y'impunzi zitahuka ku bushake bwazo zivuye mu gihugu cya tanzania wariyongereye muri ibi byumweru bitatu bishize james jovin arabikurikirana mu makuru dukura mu biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi muri komine kibondo kuri uyu wa gatatu hatahutse impunzi majana atatu mirongo indwi n'itanu zari zimaze hafi imyaka itandatu mu nkambi ya nduta izo mpunzi zizoshikira mu ntara y'amakamba ruyigi rutana na ngozi mu kwezi kwa gatatu ukwa kane n'ukwa gatanu ibitigiri by'abataha bavuye mu nkambi za nduta na nyarugusu byaragabanutse cyane gushika ku bantu hafi mirongo itandatu na batanu batahukanwa burindwi kuva mu kwezi kwa gatandatu ibitigiri by'abataha ku bushake byariyongeye cyane naho bavuga ko ibibazo byabo bitarakemuka benshi mu mpunzi zavuganye n'iby'amerika zemeza ko igituma bataha atari uko biyumvamwo amahoro gusa amabi bakorerwa no kutaronswa imfashanyo zikwiye ari nayo mpamvu ituma benshi biyemeza gutaha ego bivanye n'uko tanzania idufashe nabi ku bifungurwa eka nukuri n'akamara amazi basigaye baduha n'ibibazo nicyo gituma jene mpisemo kugira nte gutaha nashimye kuvuga tekana mpitemo nyene niyandikishe kubera tanzania ntabwo idukunda cyane jewe icyo tuma ntaha mu gihugu canyibarutse aha mu nkambi ndabona ukungeneye tanzania idufashe si nk'uko tugomba icya mbere na mbere nubanza kuvuga ni nk'uko aha mu nkambi turabye nk'imfungurwa turya icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi tugiye dusohotse inyuma y'inkambi baca badufata rero ibyo bintu bashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene rero abantu bigakomera bagira ingorane ku mutima natwe iyo twaje tuva ingorane twahunze ntizirava mu nzira kuko icyo twahunze n'idusaha kiracariho iheruka kongera amafaranga itanga ku mpunzi zihunguka kugera ku madolari majana abiri kuri buri muntu uwo mugambi nawo warashimishije zimwe mu mpunzi zitahuka kujya gutangura ubuzima bushasha mu gihugu cy'amavuko gusa abariko barataka ubushake bwabo basaba leta y'u Burundi nyabura kubahiriza agateka kazina muntu no gucungera umutekano bikwiye hanyuma ikiyegereza impunzi no kuziha umutahe wabafasha mu buzima bushasha icyambere nk'intwaro y'u Burundi yokora yo kwiyegereza umuntu ahungutse ikamuha umutahe nk'impunzi kandi nk'umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanyi ntizambonera kure ntizimujyagagure tugasaba ko imbonerakure zitosubira kuba mu gihugu hanyuma ibiciro bikamanuka nka obeyere bijya bya santebe bijya by'amatongo byose bigahera mu burundi niho amahoro zoyocimbatara mu burundi ni uko umutekano wacu nyine nk'uko dutashe kandi icyo twahunze ataco kirahera ndabona kumenga ni hatari ahubwo leta yoba yanani ya evariste zirafata ibwiriza abantu ko boza barabana neza n'abahungurutse kugira ngo turabe ko twofashanye kurondera amahoro n'ahataye ariho nta kundi kubera ugume muri tanzania tanzania ntidukeneye na leta yananiye y'uburundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato leta ya tanzania ifatanije na leta y'uburundi minsi yose bahamagarira impunzi gutaha yitwaza ko amahoro yabonetse hafi buri kwezi mu nkambi za nduta na nyarugusu harakorwa inama zitandukanye zo guhimiriza impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cy'amavuko uyu ni sudi makibasi umuyobozi ashinzwe impunzi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cha tanzania nawashukuru sana kwa mwitikio wenu ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu endeleeni kujiandikisha kwa kasi nimubandanye mwiyandikisha ku muvuduko munini kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mwubake igihugu cyanyu ibiharuro vya nyuma byatanzwe na aseri mu mpera z'ukwezi kwa gatanu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca tanzania zishika ku bihumbi ijana na mirongo ine n'itanu bose hamwe n'abo mu nkambi za nduta na nyarugusu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo
ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo takisi yaje takisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo takisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence ya rwanda
nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama